iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyane tanga ishaka kaze mwese igihe ufashwe tubona ko ari ari agatotezo kabandanya kuko kuva eh, mu ku kiringo kitarenze ukwezi hamaze gufatwa abanywanyi ba fnl bashika ku miro- ku mirongo ibiri na batatu uyu ni oscar nizigiyimana umuyobozi w'umugambwe fnl ishami rya agatogwasa mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi avuga ko guhagarika abanywanyi b'uwo mugambwe ari ihohotera ni mu kanya gato kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yerekeye urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu burundi aho rugeze n'ayerekeye urubanza rwa bernard munyagishari ku vyaha vya jenoside mu rwanda muri mirongo icenda na kane dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana mwaramutse neza aloyizi Mwaramutse Oriana n'inshuti za radiyo ijwi ry'Amerika ndabaramukije. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni Ban Ki-moon ejo ku munsi wa mbere yarifatanije n'abanyarwanda aho bibuka umunsi mukuru mpuzamakungu wo kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Mu biganiro byatunganijwe ku cicaro ca ONU hano i New York muri Amerika abitavye Ba- abavyitavye bararonse akaryo ko kwibuka abasize ubuzima muri iyo muri iryo honyabwoko bongera bahanahana ivyumviro ku buryo atahonyabwoko ryokongera kuba kw'isi tukivuga ku makuru yo kuri oni mw'ishyirahamwe mpuzamakungoni bari mu myiteguro yo kurondera ugiye gusosubirira Ban Ki-moon mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni amaleta umunani niyo amaze gutanga abakandida biyamamariza muri uyo mwanya mu kwezi kwa cumi na kabiri kurangiye aho hatangaza kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri kurangiye kuva aho batangaza ko ku mugaragaro ko abifuza guhiganwa butanga amazina yabo mu myaka iheze umunyamabanga mukuru wa oni yatorwa mu ibanga ariko uyu mwaka amatora azoba ku mugaragaro muri iyi ndwi niho abakandida batangura gushikiriza imigambi yabo no kwisigura ku vyo bazomarira iryo shirahamwe ikiringo co gusuzuma abakandida kizomara amezi atari make uzotsinda abandi azomenyekana mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni mushasha azoshingwa amabanga mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe atantambamyi yogaragara muri ayo mahiganwa muri Central Africa umukuru w'igihugu cya Resi- Repubulika ya Central Africa aheruka gutsinda amatora Faustin Archange Touadera yarashinze leta ya mbere mu kigoro ko gusubiza hamwe abanyagihugu bari bamaze imyaka mu njyane z'amoko muri iyo leta yagenye ejo ku munsi wa mbere tuwadera yahaye amabanga abashikiranganji bava mu bushi- mu bashigikiye mu bamushigikiye hamwe n'abatavuga rumwe nawe ariko nta mabanga yahaye abanywanyi b'idini rya isilamu hamwe n'imigwi y'abarwanyi bo mu idini y'abakristu bagize uruhara mu bwicanyi buhitiye muri ico gihugu muri iyo leta nshasha harimwo bamwe mu bashikiranganji bahoze muri leta ihavuye ya François Bozize igihugu ca Republika ya Central Africa cinjiye mu ruhagarara kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aho abarwanya leta bo mu idini y'abayisilamu ba Seleka birukaniye Perezida Bozize ku butegetsi abanyagihugu bashika ku miliyoni barateshejwe izabo igihugu cicamwo ibice hisunzwe amoko hamwe n'amadini muri Syria naho leta z'umwe za Amerika imesha ko itewe umutima uhagazwe uhagaze n'intambara iguma yiyongera mu gihugu ca Syria mu gihe himirije ibindi biganiro vy'amahoro Amerika irega igisirikare ca Syria ko kigira ubwicanyi bukabije umuvugizi wa departema ya leta ya Amerika Mark Toner amenyesha ko ubwo bwicanyi buteye kubiri n'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi yatewe ku mukono mu kwezi kwa kabiri ibindi biganiro bitekanijwe ejo ku munsi wa gatatu i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi leta ya Amerika yise perezida wa Syria Bashar al-Assad ko ari umwicanyi agandagura abanyagihugu biwe kandi ko adakwiye kuba mu bategetsi ba Syria muri kazoza aho ni mu gihe igihugu c'Uburusiya co kivuga ko iyo ngingo ikwiye gufatwa n'abanyagihugu ba Syria mu gishingo ca Amerika
urakoze aloyizi bigirimana ku makuru udushikirije tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibi biganiro byo kuri ino saha mu gihe mu gihugu cy'u rwanda hibukwa jenoside ku nshuro ya mirongo ibiri na kabiri hirya no hino mu gihugu habandanya kuvuka amashyirahamwe ahuje abagize uruhara muri jenoside ndetse n'abayirokotse uretse umugambi w'ubumwe n'ubwiyunge abagize ayo mashyirahamwe bashyira imbere uruhara mu bikorwa byo kwiteza imbere inkuru ya asumta kaboyi ishyirahamwe kuri kuganze ni rimwe mu mashyirahamwe yashinzwe nyuma ya jenoside ahuje abarokotse jenoside bireze bagasaba imbabazi bagafungurwa n'abayirokotse iri shyirahamwe rihuje abanyamuryango igihumbi bakorera mu turere tune bugesera kicukiro nyarugenge na kayonza abaganira n'ijwi rya amerika bakorera mu murenge wa musenyi na nyamata hombi ni mu karere ka bugesera batangiye ibikorwa byo gufasha abacitse ku icumu batagiraga aho baba kubona amacumbi bavuga ko kwegera abo bahemukiye ndetse bakagira uruhare rwo kubafasha bumva ari umusanzu muto batanga mu kubaka igihugu uyu ni bwana kayinamura didasi wafunguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku mbabazi zatanzwe na perezida wa repubulika ubu ni nawe ukuriye ishyirahamwe kuri kuganzi ni umudamu nanjye kwitwa nyesi we nagize imana kumureba muhamya ukuntu byagenze twari mu gitebo cy'ije musaza we turaganira arambwira ati yaba n'abandi babimbwiraga batinyuka bakabimbwira ubutinyutse ukabimbwira nta kibazo ntangira kubabariye twumva twebwe ideni dufite igihugu cyacu hari igihe rimwe igihugu cyacu twacyanze ndibukaho n'arindi rimwe hariya za gikondo igihe za gikondo hari ikipe ya uganda yaje gukina n'amavubi amavubi atsinda ikipe ya uganda kubera ko twumvaga igihugu nta cyiza twifuzaga igihugu igihugu cyacu kigiye kubera ko tuba dufunzwe twayamye konta amavubi atsinze uganda turabara cyane tubona no kuryamo birabananira ku mpande zombi yaba ari abagize uruhare muri jenoside yaba ari abayikorewe bose bemeza ko gutanga imbabazi byabahaye gutuza aba bagore ni bamwe mu bacitse ku icumu babana mu ishyirahamwe n'abagize uruhare muri jenoside ariko ubu bafunguwe bagiye baza nyine bakakubwira ati nijya wakwishyuye abantu tubabariye ukabababarira rero bose narabababariye cyane nababonaga nkumva umujinya uranyishe nyine avuga ngo ni ibikoko ngo ni iki nawe n'ubu ngubu reka da byanyuze mu nzira ndende ariko icyo gihe twicarana nabo bakatubwira ko bishe abantu natwe twarabyakiriye umutima wanjye uratuje umutima wanjye mbere nyine wari ubabaye tubura ababyeyi tuba turi imfubyi naho ngamba mbana na murumuna wanjye ubwo rero twaje guhura n'abaduhohotera badutera n'ubwandu bwa sida twamaze kubaha imbabazi tubana nk'ibisanzwe ganiriya musabye imana yemera ko ubwe yagize uruhare mu kwica abatutsi mu gihe cya jenoside yabwiye ijwi rya amerika ko ku giti cye yishe abatutsi batatu ariko akavuga ko yagiye aha amabwiriza interahamwe zikajya kwica aho yabaga yazitegetse yabwiye ijwi rya amerika ko ataratangira gahunda yo gusaba imbabazi yasaga n'ugiye gusara nivuye inyuma rwose ibishoboka byose ndabikora aho nshishikariza kwihuta mu gikorwa ndabashishikariza byavuye mu gitondo nta mahoro mfite numva nta numva nta kigenda bama n'ibyo kurya aho narindi wapi nkumva no kwicara byanze ntangira kumva amajwi rimbaza ngo bariya abantu bapfuye bazize iki nareba nkabona nkibuka aho nanyuze imirambo nasimbukaga nagizemo uruhare abo bajya abandi bene wacu bagizemo uruhare naraniraga gusa ndavuga ngo mana mbabarira ba bantu ba bandi bamwe nagiriye nabi bamwe nishe hari undi nawe buriya batababwe bita ntagwabira gasito uwo muryango w'abantu icyenda ni kwa sebukwe nibo babaye ba gasitodoneri banjye ubu nibo nshuti zangeza mbere nubwo abahuriye mu mashyirahamwe y'ubumwe n'ubwiyunge bemeza ko bakize ibikomere ubu bakaba babanye neza ariko nanone bavuga ko hakiri ababaca intege nubwo bavuga ko atari benshi abo mu gice cy'abakoze jenoside bavuga ko hari abo mu miryango yabo babashinja ko ari abagambanyi ku ruhande rw'abacitse ku icumu hari bamwe nabo babwirwa na bene wabo ko gukora n'imiryango yabahekuye ari ubusambo gusa bateye intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge bemeza ko aya magambo ntacyo abatwara kuko bavuga ko aho bari bari batariyunga hari habi ku buzima bwabo ubu bakaba baratangiye ubuzima bushyashya asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba tukiri mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru y'u rwanda yaraye abandanyije kuburanisha urubanza rwa bernard munyagishari ku byaha bya jenoside n'ibyo guhonyanga agateka ka kiremwamuntu muri mirongo icyenda na kane adahari Maître Bruce Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi baraye basabye sentare gutesha agaciro ibyagirizo by'abashikiriza amanza kuko bavuga ko atabimenyetso byerekana ko bernard munyagishari yakoze ibyo byaha mu cyumba cy'urukiko abunganira bwana bernard munyagishari mu mategeko ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu barakisanga baburanira umuntu udahari kandi utabemera uruhande nirwo rwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi runenga imiterere y'ikirego gikubiyemo ibyaha ubushinjacyaha bw'u rwanda bukurikiranyeho bernard munyagishari byose uko ari bitanu cya jenoside ubufatanyacyaha muri jenoside n'ibindi abunganizi mu mategeko metre burise bikotwa na mugenzi we metre jeanne d'arc umutesi babwiye umucamanza ko nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko uregwa yabikoze koko bavuze ko bitumvikana bitanashoboka ko bernard munyagishari yashoboraga gucura umugambi wa jenoside mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi bashingiye ku ngingo z'amategeko babwiye madamu arisa umurisa umucamanza ukuriye iburanisha ko ubushinjacyaha bwazikoresheje uko butari kandi ko butagaragaza amatariki ya nyayo bukekaho uregwa ko yakoreyeho ibyaha uretse mu mvugo yabwo gupfa kuvuga gusa k'ubushinjacyaha aba banyamategeko babwiye umucamanza ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ukwivuguruza bafatiye ku mvugo y'ubushinjacyaha ishinja bernard munyagishari ko yatumizaga amanama ahantu hatandukanye yo gucura umugambi wa jenoside akanayayobora bavuze ko kuba hari aho bwongera kugaragaza ko ahagana mu kwa cumi n'abiri muri mirongo cyenda na kane uregwa yitabiriye inama yabereye muri hoteli meridiye ku gisenyi ikayoborwa n'uwitwa nzirorera na juvenal uwiringiyimana ibyo ari ukwivuguruza iby'iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yacuraga umugambi wo kurimbura abatutsi ku gisenyi abunganizi ba munyagishari ku nyungu z'ubutabera ntibayemera baravuga ko ubushinjacyaha bugeregesha butagaragaza inyandiko mvugo yayo mu buryo burambuye bityo ko kwemera ko atari impimbano bigoranye metre bikotwa na mugenzi we metre umutesi basobanuye ko ikirego cy'ubushinjacyaha bugishingira ku ngingo z'amategeko zitajyanye n'ibyo buregera bugamije gukora icyo bwise kujijisha urukiko banzuye babwira umucamanza ku kirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye amakosa atagomba kwihanganirwa haba mu mizi ndetse no mu mitegurire yacyo basaba umucamanza kuzagitesha agaciro aba banyamategeko basimbuye metre jean batiste niyibizi na mugenzi we metre john hakizimana aba basimbuwe muri uru rubanza kubera ikibazo cy'amafaranga kugeza ubu metre bikotwa na metre umutesi batarumvikana n'uwo bunganira kuko atabemera bashyikirije umucamanza inyandiko isaba ubufasha mu mafaranga yo kujya gukora iperereza ry'ibanze ku byaha bernard munyagishari ahanganyemo n'ubushinjacyaha nk'uko bayabwiye umucamanza yose hamwe bakeneye miliyoni cumi n'ebyiri mu mafaranga y'u rwanda bazakoresha mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha bugaragaza ko bwakoreye iperereza rishinja ku masite atatu afatwa nk'ibyahoze ari komine ya kanama gaseke na gisenyi muri perefegitura ya gisenyi abunganira bernard munyagishari bo baravuga ko bazakorera ku masiti icumi haracyari igisa n'ihurizo rikomeye mu kujya guperereza kuri bernard munyagishari magingo yawafashe umwanzuro wo kutazongera kugaruka muri uru rukiko kuko hari ibyemezo atemeranyijeho n'umucamanza mu rukiko rukuru umucamanza arisa umurisa yabajije aba banyamategeko niba uregwa hari lisiti igaragaza urutonde rw'abo yifuza ko bazamushinjura yabahaye mu kujya kumukoraho iperereza mu nyungu z'ubutabera mu gihe bemeza ko batavugana na nyiri urubanza basubije ko kuva bagera muri uru rubanza bakoze ibishoboka byose ngo bamusabe urutonde we yemera ko afite arubima bashyiraho amananiza bavuze ko bernard munyagishari yamye ababwira ko igihe cyo kugaragaza abamushinjura kitaragera metre bikotwa na metre umutesi babwiye umucamanza ko kuva barashyizweho mu nyungu z'ubutabera bagomba kubishyira mu bikorwa ikibazo cy'amasiti icumi bazakoraho iperereza mu gihe nta makuru na make y'ibanze bafite ku batangabuhamya bashinjura bernard munyagishari abahagarariye inyungu z'ubutabera bagisobanuriye umucamanza bavuga ko biteze ko hari bamwe mu bazi uko ibintu byagenze muri mirongo cyenda na kane bashobora kuba baratatanye n'abandi bafungiye mu magereza hirya no hino mu rwanda ku kayabo ka miliyoni cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko ari menshi kandi ko nk'uko bumenyereye iperereza busanga ritafata ukwezi kose bwasabye urukiko ko rwagena ayo mafaranga rufatiye ku biciro bisanzwe byifashishwa ku bakozi ba leta haba mu ngendo ndetse n'ibindi ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kandi ko amasite atatu bufata nk'ingenzi bwakoreyeho iperereza ari nayo aba banyamategeko bazakoreraho byazagaragara ko hari ayandi bakeneye bakazayakoresha nyuma bwana bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko yoherejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha kuburanira mu rwanda araregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ubushinjacyaha bumutwerera ubwenegihugu kuko we ashimangira ko ari umunyekongo iburanisha ritaha ni ku itariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi kwa kane akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tuve mu rwanda tujye mu burundi urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwaraye rusubiriye kuburanishwa ku nshuro ya kabiri w'iyungururizo naho bamwe mu baburanye harimo general cyril ndayirukiye bari basabye akanya ko kubanza kuronka abashingwamanza babunganira urubanza rwinjiye mu ido n'ido eloge buri kaneza yavuganye na mugenzi wacu edi gwema amubwira uko urwo rubanza rwagenze tubatega amatwi urubanza rugitangura babiri mu bagenerale bane bakiriwe umunyoro wo guherayo bavuze yuko bafite ikibazo n'ubu cy'ababunganira abashingwamanza kuko ngo abo bagiye barabwira bose bavuze ko bafite ubwoba bitewe n'uko abashingwamanza bataramuwe mu ntahe y'ikese ya mbere imbere yo kuhaba iyungururizo bahamagarwa no mu butungane umwe muri bo mbere witwa Bernard Menge wo mu Birigi ari muri batatu baburanira General Cyril Ndayirukiye akaba yafashwe n'umushikizamanza wa Republika nk'umwe mu bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi ngo ubu rero abashingwamanza bose babarera bitura kugira ngo babafashe kubunganira mu by'amategeko ngo baca bavuga yuko nabo nyene bafise ubwoba baciye basaba sentare yuko yobafasha kurondera abashingwamanza ico bita uh, avoka commis d'office mu gifaransa ariko sentare yarabwiye ko ibi- ibitahura cyane mugi babwira ko babisabye bateba kuko mu ntaha y'icese yo uh, ku wa ndwi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bari bumvikanye ko ufise icyo asaba yogisaba imbere y'indwi zibiri imbere yo ku itariki ya cumi na rimwe ari uwo munsi wa mbere ishika Eh, uwo munsi rero uwaciye aburana yabaye general cyril ndayirukiye akaba yari nimero ya kabiri mu bari bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi ese nk'igisha cyagaragaye muri iri buranisha ryakozwe kuri uyu wa mbere ni nk'ikihe watubwira igisha novuga ni ibintu bibiri bishasha ni uko general ndayirukiye we nyene ubwiwe uwo munsi eh, yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka uheze aho yafatirwa eh, mu bumanuko bwa bujumbura akaba yerekanye umupira ko watabaguritse kandi bamubayanze mu byondo avuga ko yakubiswe cyane uwo munsi akahakwa no kumeneka ijisho ico gihe ritabona avuga yuko ugutwi kwiwe kwari kwazibye kubera yakubiswe akaba avuga yuko yasinzikarijwe ubuzima acasaba yuko eh, ibyo bita peve ni ukuvuga ibyo yabajijwe akemanga ku itariki ya cumi na gatanu atoheza ngo abiharurwe ko yasabye sentare yuko ibi yobifuta kuko ngo yabibajijwe ariko aterwa ubwoba mbere ngo abo mu iperereza bari bamubwiye ko atabyemeye ngo ajye no kuvugira ku iradiyo nkuru na televiziyo y'igihugu ashobora kwicwa yasabye rero yuko ibi hamwe n'ibindi bijyanye n'ibyavuzwe kuri iyo tariki ya cumi na gatanu yiyemangiye byofutwa bikam- ntibimuharurwe ko kuko ngo yabivuze asugerejwe eh, yakubiswe cyane mbere yasinzikarijwe ubuzima ikindi gishasha uyu munsi ni uko userukiye leta muri uru rubanza bita minisiteri pibulike umushikirizamanza yavuze yuko eh, mu bisanzwe icyatumye eh, yunguruza muri uru rubanza ni uko ahanini umucamanza wa mbere atari yerekanye cyane cyane uruhara rwagizwe n'abashatse guhika ubutegetsi mu bijyanye n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu eh, c'umukuru w'igihugu leta yise imigumuko imyiyerekano yari yatanguye ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane bavuga yuko mu bisanzwe abateguye imyiyerekano n'abashatse kukuhirika ubutegetsi ku itariki ya cumi na gatatu mu kwezi kwa gatanu bari bakoranye ariko ibi eh, Cyril Ndayirukiye ari we wenyine uwo munsi yumvirijwe kuva mu gitondo kugira igihe cy'isaha cumi n'imwe zibiri iminota cumi yabihakanye yavuze ko ku itariki ya cumi na gatatu nubwo abasirikare n'abapolisi bashatse guhika ubutegetsi bagiye mu ibarabara bakaboneka bari kumwe n'abanyagihugu ngo cyabaye ikintu kibaye kuri uwo munsi gusa batigeze bagiranira amanama ibi nabyo yasubiye kubisigura yuko nk'umusirikare mukuru ibyo yarahiriye ari ugukingira abanyagihugu hamwe no gukingira ibyabo kandi ko ategereza gukingira ibyizwa nshingiro n'amasezerano yarusha we yasiguye kandi yuko aya masezerano yagiyemo kuva ku ntango gushika ku iherezo yanibukije ko ata kintu na kimwe apfa n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza kandi ko nawe nyine atakibi yigeze amugirira yagize ati jewe nagiye ku ruhande rw'amategeko gusa kubera ko twabona ko abanyagihugu bari basugerejwe n'abaje- n'abajejwe kubacungera ahadomye urutoki ku bapolisi bamwe bamwe hamwe n'abo mu iperereza bamwe bamwe barasa abanyagihugu bari mu myiyerekano agira ati ntitwari gushobora kwicara ngo tubirare gutya eloge wirika neza turagushimiye cyane kuri iyi nkuru tugejejeho urakoze nawe Edi.
tukiri mu burundi abanywanyi b'umugambwe fnr ishami rya agatogwasa harimwo uwurongoye urwaruka rwa fnr mu karere ka bweru buyogoma kagizwe n'intara za kirundo muyinga na cankuzo barapfungiwe mu gasho ka komine vumbi kuva ku munsi wa gatandatu mu ijoro mu gihe urongoye uwo mugambwe mu ntara ya kirundo avuga ko bahogwa imvu za politike mu gipolisi no mu ntwaro bavuga ko bakurikiranwa ku nama itemewe n'amategeko bari bahejeje gukora rukerandanga jerome na bukuru yakobo nibo bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi muri komine vumbi kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uwimana muri indwi twaraye turangije urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo komiseri jacques nijimbere avuga ko bafashwe bakurikiranwa ku nama itemewe n'amategeko bari bahejeje gukora mu bunywero bwo ku isoko nkuru ya komine vumbi iri ku mutumba wa gasura oscar nizigimana arongoye umugambwe fnl ishami rya agato gwasa mu ntara ya kirundo avuga ko abafashwe ari abanywanyi babo bakaba n'indongozi zikomeye mu mugambwe fnl ishami rya gwasa akanegura uko bafashwe ukuntu bafashwe ni ibintu byatangaje abantu benshi kuko bagiye gufatwa mu ijoro mu ma saa sita n'iminota mirongo ine z'ijoro bafatirwa mu gasura aho bari bagorobereje ga- basangira n'abandi bantu atacu binona kuko ari abarundi nk'abandi nuko eh, bagiye gutwarwa nk'ibisuma eh, mu ijoro ma saa sita n'iminota mirongo ine Eh, byakozwe ubwa mbere n'abari bi- abo bari birigwanye ah, bagorobezanije ku kabari hanyuma baca babwira umushefu de poste n'umushefu de quartier yitwa karemera ah, wahajya mu gasura nyene baraheza baca bara- bagenda kubafata mu ijoro ikintu cyadutangaje nuko batarindiriye ko burinda guca kugira ngo bagende bafate ko basanzwe ba- baryamye umwe wese aryamye mu nzu yiwe ko ntibari baranye na, na hamwe oscar nizigimana ati nta kindi bazira atari umugwi wa politike bayoboka uwo rukenandanga Je- jerome ngo yoba yahowe yuko ngo yobangwa yaharaye batamwanditse mu gitabo c'ingenzi gisanzwe gihari ariko wewe akavuga yuko yari amaze eh, amezi are- ashika kuri ane ariho aba ko hari ibikorwa yarasanzwe akorera muri iyi ntara ya kirundo Ah, hanyuma uwo bukuru jack nawe ntituramenye ico yahowe kumbere baba bamuhoye yuko yiriwe ngo, eh, basangira agacupa ari kumwe nawe igihe ufashwe tubona ko ari ari agatotezo kabandanya kuko kuva eh, mu ku kiringo kitarenze ukwezi hamaze gufatwa abanywanyi ba fnl bashika ku mi- ku mirongo ibiri na batatu bazira imvo za politike bazira yuko ari aba fnl bayoboka honorable agaton rwasa twosaba abajeje intwaro yuko bakubahiriza ivyiyumviro vy'imigambi yose bakareka ukwishira no kwizana kw'abantu bose bakaba mu gihugu ata kintu kibabuza kurangura imirimo yabo uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko iyo igipolisi gihagaritse umuntu gifise ico kimukurikirana ko kitarinda kuraba umugambwe aturukamo komiseri jacques nijimbere avuga ko abo bantu babiri bafashwe bafatiwe ico bakurikiranwa ko bataravye ko ari abanywanyi ba fnl mu gihe uwuserukira umugambwe fnl ishami rya gwasa agato mu ntara ya kirundo avuga ko abahagaritswe bafashwe ijoro uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko vyabaye ngombwa ko bafatwa ijoro kuko n'inama itemewe n'amategeko bari ko barakurikiranwa ko bari bayikoze ijoro aya makuru atangwa n'igipolisi ni nayo yemezwa n'abajejwe intwaro uhereye kuri musitaneri wa komine vumbi jean baptiste kwizera uburongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo barabe ko nimba abo bantu bashobora kurekugwa canke bakabandanya bakurikiranwa ku caha tubibutse ko hari hacindwi zibiri gusa harekuwe indongozi cumi na zitandatu z'umugambwe fnl zari zafatiwe muri komine busoni zagirizwa icaha nk'ico muri bo harimwo uwurongoye umugambwe fnl ishami rya gwasa mu karere ka bwere buyogoma remisi ndayigaya na oscar nizigiyimana awurongoye mu ntara ya kirundo amatohoza y'inyamiramabi yamaze indwi zibiri imbere y'uko barekugwa mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu cya nigeria ni igihugu kigizwe n'ubwoko bwinshi kandi gifise amashyirahamwe atarondera ibyicaro bya politiki akomeye ni igihugu gifise imico ikomeye n'uburyo bukomeye bwo gushobora gutera imbere ni igihugu gishobora gutera imbere bikomeye mu byerekeye ubutunzi leta zunze ubumwe za amerika na nigeria biherutse gusubira gutanguza komisiyo ijejwe gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko inama iyo komisiyo iherutse kugira mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yerekana ko ku ntwaro ya perezida mushasha wa nigeria muhammadu buhari igihugu ciwe ciyemeje ku vyerekeye kwagura ubutunzi bw'igihugu john kerry yatangaje ko muri uyu mwaka imfashanyo ya amerika igenewe nigeria izogera ku madolari imiliyoni amajana atandatu igice kinini cy'ayo mafaranga azofasha guhagarika ingaruka ziterwa n'indwara ya sida malariya n'igituntu ayandi mafaranga azofasha ku vyerekeye gukomeza igisata c'amasoko ntanganguvu biciye mu mugambi wa perezida obama power africa initiative mu gihe umugambi feed the future uzofasha kongereza umwimbu w'uburimyi no gutuma amafaranga abantu baba hagati mu gihugu baronka yiyongera umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko bari hamwe na nigeria bazokora kugira batorere inyishu ibibazo by'abanyagihugu hamwe n'iterambere cyane cyane mu buraruko bw'igihugu aho ibibazo byatumye abantu basigara inyuma mu bijyanye n'iterambere kandi aho umugwi w'iterabwoba boko haram wagandaguye abantu ibihumbi n'ibihumbi ugeramira ubuzima bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni leta zunze ubumwe za amerika zizofasha utwigoro twa nigeria two gutsinda umugwi boko haram no gukuraho ibyatumye uwo mugwi uvuka kandi bifasha kwinjiza abanywanyi bashasha no mu bikorwa byawo muri ibyo harimwo intwara ibereye gutuma haboneka ubuzi bwiza no kurandurana n'imizi ruswa umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko icyo bashaka gushika ko ari ugutegekanya intambwe zikurikira zo gufashanya aho bikenewe hose avuga ko ibintu bitazohinduka buno nyene yamara amenyesha ko ugukorana hagati ya nigeria na leta zunze ubumwe za amerika bizotuma batera baja mu nzira nziza ngo ivyo ni ibintu vyiza kuri nigeria na leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko mu gihe ugufashanya hagati ya nigeria na amerika kugenze neza ivyo bizohindura ibintu bitari bike mu makungu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
muyavugwa muri oni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimone jo kuwa mbere yari ifatikanije n'abanyarwanda aho bibuka umunsi mukuru mpuzamakungu kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mu biganiro byatunganijwe kuri cyicaro cya oni abitavye ibyo biganiro baronse akaryo ko kwibuka abasize ubuzima muri iryo honyabwoko bongera bahanahana ivyumviro ku buryo atahonyabwoko ryokongera kuba ku isi muri iyo nyine hariko haraba kurondera ugiye gusubirira banki kimune mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wishyirahamwe mpuzamakungoni muri indwi niho abakandida batangura gushikiriza imigambi yabo no kwisigura ku byo bazomarira iryo shyirahamwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni mushasha azoshingwa amabanga mu kwezi kwa mbere umwaka uza ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihugu cya repubulika ya santara afurika tuwadera faustin arikanje umukuru w'igihugu mushasha yarashinze leta yiwe ya mbere mu kigoro ko gusubiza hamwe abanyagihugu bari bamaze imyaka mu njyane z'amoko muri iyo leta yagenye ejo ku munsi wa mbere tuwadera yahaye amabanga abashikiranganje bava mu muba mushigikiye hamwe n'abatavuga rumwe nawe ariko nta mabanga yahaye abanywanyi b'idini rya kisilamu hamwe n'imigwi y'abarwanyi bo mu idini y'abakirisito bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye muri icyo gihugu muri iyo leta nshyashya harimwo bamwe mu bashikiranganji bahoze muri leta ihavuye ya francois bozize igihugu cya repubulika ya santara afurika cinjiye mu ruhagarara kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aho abarwanya leta bo mu idini ry'aba isilamu basereka birukaniye perezida buzize ku butegetsi muri siriya naho leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko iteye umutima uhagaze n'intambara iguma yiyongera muri icyo gihugu
aho ni naho duherereje ibiganiro byo muri kino gitondo tuboneye akandi kanya kuri gushimira injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoma ari kumwe na oriyani itanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibahezagira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.